Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigikoshikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere tariki cumi n'icenda y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi ku muhingamo mu burundi mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na frederic nkundikije haraheze indwi zirenga zitatu imishikirano y'abarundi irangiye ata kintu gifatika kivuyemwo ivyo vyavuye hanini ku kuntu abegwa n'ikibazo c'amahoro mu burundi bose batitavye imishikirano muri iki gihe rero iyo mishikirano yari irongowe na perezida benjamin mkapa yahora arongoye igihugu ca tanzania ata kintu kinini yavuyemwo abarundi batari bake barabandanya gushikiriza amakenga hamwe n'ivyiyumviro uh, vy'ibintu bifuza ko vyokorwa kugira ngo uburundi buve mu njyane za politika mu kiganiro muri sangara uyu munsi twatumye abarundi baba mu bihugu vyo mu mahanga arivyo bita diaspora mu gifaransa turi kumwe na fabrice amuro martin nishimwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora fabrice amuro martin aba mu gihugu ca hollande ariko muri iki gihe ariko akorera ari mu rugendo mu gihugu c'ubwongereza mwiriwe neza fabrice amuro martin
mwiriwe murakomeye
ego ni amahoro
negome turi kumwe kandi na jado muvumba aba mu gihugu ca afurika y'epfo mwiriwe neza jado
mwiriwe neza n'abariko baratwumva mwese ndabaye mwiriwe murakomeye mugabo izina ryanje nitwa ni nziza jado ni nziza izingene mwari muri buvutse ni nziza jado izingene mwari muri buvutse iryo zina niryo bampaye ku musi wa gatanu ariko ni nziza jado jado yego ni vyiza cane rwose reka dutangure kuri wewe fabrice amour martin imishikirano y'abarundi yararangiye atagipfunditswe muri iki gihe haravugwa imirwi itwaje ibigwanisho iriko iratana mu mitwe n'abasirikare ngo bashobora kuba ari abasirikare b'uburundi amakuru y'igisirikare c'uburundi cahakanye hari kandi abarundi basaba ko hotorwa uwundi muhuza hari n'abasaba ko n'igihugu ivyo biganiro vyoberamwo cohinduka ivyo vyose vyerekana ko inzira ikiri ndende imbere yuko kwizana kugaruka mu barundi ku bwanyu ibintu vyokorwa kugira ngo mu burundi abarundi basubire kwizerana eka n'amahoro asubire gusasagara n'ibihega mu nshiyantahe fabrice amour martin
icyerekeye imishikirano uko yagiye akurikirana ntibyari bibi yuko abantu boja hamwe kugira bashobore kugira ico bashitseko ku neza y'abarundi twese ariko nibaza ko uko byagiye bigenda birakurikirana habaye kutumvikana kubera perezida mukapa ashobora kuba yarahinduye ingenzo kuko uravye gushiramo nk'abantu bagirizwa puci ugasanga leta nayo ngiye kwicara n'abo bantu nibaza yuko ikibazo gihambaye ari aho hantu kuraba abariho bateza kugira iyo mishikirano abariho hama n'igikenewe mu vyerekeye imishikirano carico
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko twabibonye imishikirano yaramaze imyaka umwaka urenga hafi imyaka ibiri ariko hatakivuyemo icyo kibazo cy'aboja mu biganiro n'abatokijamwo kugira ngo ibintu bigende neza umurwa umwe ubw'ico uhebye nk'uko babivuga mu abantu bamenyereye cyane rwose ku byerekeye imishikirano n'ibyo bita mu gifaransa dialogue kenshi na kenshi wishyira mu kibanza cy'ubundi eka ukagira n'ibyo uhebye ikintu cyokorwa kugira ngo ibyo bibazo byose batumvikana ko bitorerwa umuti n'ikihe kuri wowe nyine fabrice ya marta
yambaye kuruta ni uko mu mishikirano iyo ari yo yose uhamagarwa bose kugira umuntu ashobore gukoranya ibyiyumviro bya bose ibyo ntawo bihakana ariko hariho abaserukira imigambwe hari abaserukira amashyirahamwe hariho nka twebwe naho twari twabisabye yuko perezida aturongoye diaspora bundeze jafete yarabisabye ashika kabiri ariko nta n'inshuti tuzi turonka kugira umuntu ashobore kuronka ibyiyumviro bitandukanye hama amenye ineza ikenewe canke icokogwa ariko urumva nk'uko mubivuze igihe hariho abantu bariko barashikira izindi muzi ko bashobora kuba ariko ingwano zari zikoze zabera muri kongo canke bo bari bama abantu bariko barategura gutera umva nkabonye ko kwicarana bice bigora icyo ni ikibazo rero gikomeye kuruta ego namwe abo kwicara barimo mweho jado ku bwanyu ku giti cy'umurundi aba hanze muri diaspora inzira mubona yo kurikirana iyihe ko bisa n'ibintu bitageze neza bisa n'ibyahagaze
jewe nanjye ndabashimiye kumpa ijambo kandi ndashimiye n'uwo mugenzi wanjye ariko araterera namwe mwaduhaye akaryo kugira ngo duterere ku vyiyumviro ku vyerekeye igihugu cacu dukunda cane yego nivyo kuyaga kuganira birakenewe mu gihe hari ingorane cyangwa amatati ku bantu bavukana nibyo kandi turashimira leta y'u Burundi yashoboye kwitabira ibyo biganiro muri arusha mugabo nk'uko mugenzi wanjye abivuze ugahita usanga icyo gihe abantu bashyira ku rutonde cyangwa bategura ibyo biganiro ntibariko baratunganyiriza impande zose ugaca usanga birimo ingorane ko nk'ubu dusubiye inyuma gatonya turazi ingorane twagize aho habaye ibintu by'imigumuko muri ibyo bintu by'imigumuko abantu bakicwa hanyuma hagaca habaho na kudeta hanyuma abantu bagahunga mugabo mbere y'ibyo habaye kampanye de medizanse diyaborizasiyo yateye abantu ubwoba abantu bamwe nko ku mipaka baratanga kubaka n'amakambi y'impunzi kandi icyo gihe n'impunzi itaraza donc habaye ibintu byabanje imbere y'ibyo bintu byose ibyo bintu byose no kwishyira muri context tukaraba baraturaba ku bwanje nuvuga ko ahubwo umuntu yoraba na validite y'ibiganiro ko byari bikenewe cyangwa bitari bikenewe mugabo ubu aho bigeze rero tugeze nciye ku mayanga aho uko mbona ibintu biko biragenda ni uko mbona arusha peterito ikinakenewe kubera iki kuko bitwaza ikibazo cya manda icyo nacyo nyine icyubahiro petero nkuru nziza yavuze ko atazosubira kwitoza kandi abantu benshi bacakiriye neza umutekano waragarutse mu gihugu uretse tumwe na tumwe ibyo n'ibisanzwe nko mu bindi bihugu byose biraba hanyuma abarundi bereye ku mirimo yabo inzego zose z'ubundi zirakora abanyepolitike benshi barahungutse abafisi benshi mugabo bamwe barahungutse
ukivuga ku bahunze mushana jado hariho abarundi batari bake bakiri mu makampi y'impunzi mu bihugu bitandukanye hari ikintu nka leta y'uburundi bakora kugira ngo abarundi baba hanze mu makampi ka n'abo bahunze nyine baba mu bihugu byo hanze mu mahanga bashobore kugira ukwizera bashobore no gutahuka baje kubaka igihugu
nibyo nako navuga bijya ibinyoma bica ku marezo sosiyo bica ku maradiyo amwe n'amwe inkuru zituma abantu bagira ubwoba bakaguma bafatiye amaboko imugongo bibaza ngo ubundi biko burasha twebwe nka diaspora buri mwaka turaje i burundi abarundi benshi sinzi baraje muri vakansi burundi twebwe mu kwezi kw'indwi twaragize konferanse ya diaspora i burundi mu gihugu cyose igihugu kiratekanye donc ifu ko abarundi ni responsabilite y'abarundi bose bo kubwira abantu ikiriho inkuru nyayo ko uburundi butariko burashya ko abarundi bamaze gutahuka yego harimo abakiri mu mpunzi abakiri hanze muri ayo makambi mugabo abamaze gutahuka bose baja ku mitumba yabo kandi bose baratekanye nibaza ko ikintu icyo kintu iyo kampanye ya edomedizanse na diabolizasiyo ibyo bintu ifoko bigabanuka kuri leta leta umutekano umutekano yawubungabunze neza abapolitisiye nk'abo twiva abapolitisiye radikali nka rwasa urabona ko ari burundi yarakina politiki oya muvuze ko muvuze ko rwasa ari politisien radikale nibaza ko mukabije gatoya kuko ari muri leta
iyi ari muri leta mugabo ega muri leta bose bose baba barimwo nubwo baba batabahuje intumbero icyo bashaka kuba ni uko umutekano we urabungabunzwe nari musengenda kumana umutekano we urabungabunzwe abapolitisiye bose bari muri opozisiyo umutekano wabo urabungabunzwe iyo ni responsabilite ya leta hari ikibazo hari ikibazo mwavuze mushana jado ndakigaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emmanuel mwiriwe neza
yego mwiriwe neza mwiriwe neza muri he emmanuel
merereye mu majyepfo y'u rwanda i nyanza nyanza akandi kazina ninde akandi kazina kawe ninde
musangafura emmanuel nitwa musangafura emmanuel guturuka mu majyepfo y'u rwanda i nyanza yego meduga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvugana n'abarundi baba muri diaspora ku byerekeye ibyakorwa kugira ngo mu burundi abarundi basubire bizerane eka n'imijyane za politiki zirangire duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
mu by'ukuri ndashimye cyane abo bavandimwe kandi ishimye na leta y'u burundi kuba iri gushakisha umuti w'iki kibazo twari tumaze igihe mu by'ukuri twifuza yuko mu burundi haba amahoro arambye cyane cyane nk'abaturanyi bacu dufiteyo abavandimwe dufiteyo inshuti gusa amakuru aturukayo bamwe mu nshuti zacu nubwo amahoro ari kugaruka ariko ntabwo ari ijana ku ijana mu duce twose tw'igihugu icyo kintu wenda bashobora kuvuga ngo ni ijana ku ijana abantu babyumva mukavuga ngo amahoro ngo ari kugaruka mu burundi mukumva yuko n'ahandi hose ariko bimeze mu duce twose tw'uburundi ariko kugeza na n'ubu ngubu dufite n'izindi mpunzi zitari zasubira mu gihugu nkibaza ngo ese leta iri gukora iki yo kugira ngo cya cyizere cyatakaye mu baturage bayo cya cyizere abarundi benshi badafite bamwe bakiri impunzi batariyumvamo yuko bashobora gusubira mu gihugu cyabo nkibaza ese kuri icyo ngicyo cyo nk'abantu bari mu mishyikirano ni byiza bari gushaka amahoro kandi bari gushaka uburyo bene wabo batahuka none hari bukangurambaga ki cyangwa se bari gutekereza iki nk'abayobozi ba leta kugira ngo abo baturage batataniye mu bihugu bitandukanye babashe gusubira mu gihugu cyabo
yego
icyo ni ikibazo mfite ariko nanone nshima intambwe cyane leta y'u Burundi itangiye gutera nshima n'abavandimwe b'abarundi ku buryo batangiye kumva yuko intambara ntacyo zimaze ahubwo bashaka kubaka igihugu cyabo iyo ni intambwe nziza urakoze ariko icyo kibazo abacyumva nagira ngo bakinsubize egomeye icyo kibazo n'ikibazo tubaza abatetsi ba leta abashingana twatumiye nibaza ko ta kintu kinini cyane rwose bo kivuga ko ni murabaza ko ikintu leta yokora kugira ngo abarundi babandanya kuba mu makampi impunzi mu bihugu byo hanze batahuke icyo ni ikibazo tuzoshikiriza mu minsi iri imbere ariko reka duhe n'ijambo n'ubundi bunywanyi radiyo ijwi ry'amerika innocent mwiriwe neza innocent muratwumva
yego ndabumva muri hehe
ndabumva mu gisagara cya bujumbura yego izina ry'ikirundi ninde
nitwa inosi duka ku ijambo ikibazo cy'imviro
icyo nabona ibyo biganiro ko byabaye leta y'uburundi itarimwo icyo nakwibazaniye icyo baganira yuko cyaheze ko baganira yuko ikintu cya gatatu nacyo kikaba giheze bakongera bagahabira ku bwirizwa shingiro rikaba ryaraheze n'icyo mbona none ubu icyo basaba cyose ubu cyose biteguye amatora ya dnl none ibiganiro byo byo bagize
ndabona telefone ya innocent isa n'icitse ariko nibaza ku kibazo yari amaze kukibaza ariko abaza ikintu avuga ko amatora yarangiye abantu bakwiye kwitegurira amatora kuko ibibazo byari bihambaye batumvikana ko nk'ibyerekeye ibiringo byarangiye reka duhe ijambo ubwa mbere na mbere fabrice amour martin nishimwe agira icyo avuze ko byashyikirijwe na emmanuel na innocent mu kanya gatoya ikibazo cya emmanuel gisa n'ikigowe cyane rwose ku muntu atari muri leta
yego reka nacu tugire ico dutereye nk'iciyumviro nivyo ko ikibazo mwakihaye leta ariko nk'abo muri diaspora turamaze imyaka ibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani dutaha hanyuma tugatembera mu gihugu hagati umwaka w'imbere twagiye maja hepfo y'igihugu mu ntara za gite twaciye muri za gitega turagenda makamba nyazarake turabona hose ko umutekano hari kandi twatembera nijoro uyu mwaka kuri uyu mwaka naho bose batemberera muri za ngozi za kayanza reka hose umuntu yatembera nk'uko abyifuza abantu batwakira neza bimeze neza amahoro arahari umutekano nawe umutekano ushobora kuba utaboneka ku muntu umwe cyangwa uwundi ni nk'umubyeyi atashoboye kugaburira umwana nta mutekano aba afise kuko iyo nzara y'umwana wiwe ntimushobora kumutuma amererwa neza aguma yumva igiciro akuraho ariko ku byerekeye amahoro twaraboneyeho abantu batembera abantu hatakinga ibigo kiraba hari utuntu dushobora kuba duhari tujya twiyamwa muri rusange amahoro arahari iki nacyo kibazo kindi gikurikira cyerekeye ko muri mishyikirano bari kuhaganira ibyerekeye by'amamanda cyangwa ibyerekeye bya constitution reka nyine nk'uko abivuze ibwirizwa shingiro byaratowe hanyuma ibyo bwirizwa shingiro nibyo tuzoheza tugakorera ko twese twagiye amatora turatora ariko ibibazo nibaze yuko byari ibyo byonyine ari ibyo byonyine naho urumva nta kamaro kuko iyo mishyikirano rubanda urumva umugani wiwe nta kigihari cyo gushobora kuganira
namwe mu nshinganahe ni nziza ni nziza jado kuri ibyo bibazo nyine reka n'ibyiyumviro byashyikirijwe na innocent na emmanuel
ndashimiye abo bose bari baraterera nanjye ndagenda bunganire gatonya ko ku icyo kibazo bavuga ngo ngo leta yokora ikibazo cy'umutekano namwe nyakubahwa mumenyesha amakuru kugira ngo muraje i burundi cyangwa murafise abakozi i burundi umutekano i burundi nibaza ko hari vurema umutekano urahari nk'uko abivuze twaragiye muri diaspora turazunguruka hose umutekano urahari kuko icyo nicyo kintu bariko baritwaza none ava ko mushyira ikintu cy'umutekano nk'iyo kuri agenda nawe nibaza ko mwabajije mukabona ko gifise kugira ngo tuganire ikintu kiriho uwo mutekano nibaza ko ari ikintu bariko barakoresha ari opozisiyo ikoreye mugabo umutekano waragarutse ahubwo twubasaba abo bose baze birabire birabire umutekano w'i Burundi mu maprovensi yose hanyuma bafise ikindi banenga banenge mugabo batitwaje ikintu cy'umutekano umutekano w'abahunze bakoze bashaka gukora buke cyangwa bahungabanyije umutekano wo urumva kuko ifoko abo bantu baza bagashyikiriza ubutungane bazokwama barira ngo nta mutekano nta mutekano kuko batinya
jado ikintu gitera amakenga kenshi na kenshi nk'abantu bahunze baba hanze nuko kenshi na kenshi wumva hirya no hino abantu bazimiye abantu bishwe ugasanga kenshi na kenshi nta n'inyishu ibonetse n'uwabagandaguye ntabonetse icyo ni ikibazo gishobora gutera amakenga abakiri hanze ibyo si ko mubibona
murakoze cyane ibyo bintu nk'ibyo nibyo bigisibije kandi bigatera ingorane bitari gutera ingorane ugasanga abantu bariko barakwiza ibintu ngo umuntu yarahunze kandi yigire hanze ku mbo ziwe yigiriye mu mahanga petetere ugasanga umuntu ku zindi mbo ziwe ntarikiri mu burundi ugasanga abantu bavuze ngo yaranyurujwe by'ibinyoma by'ibihuha nibyo bigisibije nibyo tubwiza kurwanya nibyo hariho umuntu yanyurujwe tukabitohoza tukaraba ubutungane ntibaza ko bukora akazi kabwo kandi bukagira icyo bubikozeho mugabo ibintu byinshi nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana y'ibyo uvuze ngo abantu baranyuruzwa ngo abantu baricwa usanga ari ibihuha gusa ibyo rero nibaza ko bitobandanya bitesha umwanya abantu ifo ko tuvuga ibintu biriho ibintu bibaho ibintu byabayeho atari ibintu abantu baza bari mu makambi y'impunzi cyangwa kuri ma watsapu hanyuma bagaca bashyira ibintu by'ibyegeranyo ngaho ibintu by'ibihuha by'ibinyoma gusa icyo nicyo kibisibije tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na cedric mwiriwe neza
mwiriwe neza munyamakuru mwiriwe neza muri higa cedric
genda kampala uganda kampala akandi kazina ninde
ni irakoze irakoze duga ku ijambo ikibazo cy'imbuye
ego ariko ah, abatumirwa numvise umengo ni babiri kubera ko ubu- ubuhinga bwari bwa- bwari bwangoye gatonya sinumvise neza uwo ari we na mwari kumusubiramo amazina yabo amazina umwe yitwa fabrice amour martin akaba ariba mu co- mu gihugu ca oranje ari mu bwongereza muri iki gihe tukaba turi kumwe kandi na ninziza jado
yaje ari nkuru nziza
ninziza
okay ah, ndabaramukije ndabaramukije abatumira ama ah, rero nagomba ku kuvuga- numvise ko eh, turi dufite ikiganiro cyerekeranye n'umutekano aha i burundi Ah, i burundi yemerukayo vuba ariko ah, umutekano nabonye usasagaye bimeze neza Eh, ariko alo duga kwijambo turakumva duga Ego, eh, gusa eh, mu kirundi baraca umugani eh, ngo nta nyambo ibura agahonzi nta nyambo ibura agahonzi Ah, no mu bindi bihugu niba ntihenze no muri za amerika aho iwanyu nibaza ko abantu barapfa biratuvuga yuko ubu rero mu burundi ibintu bikika ahubwo jye nahamagarira a- abako numva basa nk'uwaba mu buhorande eh, n'uwo jado nkuru nziza nibaza ko n'abanyotse ari mu burundi ndashaka ko eh, twohamagarira ababene wacu bahunze bakagaruka tukubaka igihugu Eh, kuko eh, buriya aye eh, ubu ubuzima bwo- bw'impunzi ntabwo buba buryoshye Hama nkaca- nongera nkaca mpamagarira eh, aba banyepolitike nabo eh, nabo nyine guhunguka no kutadadaza no canke no, no kuguma bada barungika canke bagira amaraporo acafuza igihugu kuko eh, buriya a- amaherezo y'inzira bavuga ngo ni mu nzu impera n'imperuka bazotaha kandi bariko barashafuza igihugu cacu uno mwaka nabo nyene burya ah, niba bariko barihesha agaciro cari ico nagomba kuvuga murakoze irakoze cedric reka duhe n'ijambo jonas jonas mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri hehe jonas
i bujumbura mu burundi Eh, izina ry'ikirundi ninde
ni nkorera imana jonasi nkorera ibana duga kwijambo ikibazo c'imviro twatumiye abarundi baba mu mahanga bariko bavuga cane cane ku kintu cokurikira ikintu cokorwa kugira ngo ah, ingirane za politike zirangire inyuma yaho imishikirano imaze umwaka n'igice irenga ata kintu yavuyemo duga kwijambo ikibazo c'imviro
ikintu nazagushyikiriza ego
ni uko nabona ibyo bintu by'ibiganiro bugomba bakabyihuza kuko nta kintu mbona biriko biratuzanira mu gihugu urumva bavuga ko bibera iyo hanze kandi ibibaye nta kintu na kimwe tubona kivamwo kandi bimaze igihe kirekire rwose bavuga ko bariko barabikora muga nta kintu na kimwe cavuyemo hama ku bijanye naho n'ivyo bintu vy'umutekano na- nanze ico nashaka kuvuga nuko rimwe na rimwe nuko nu- nubwo ntarajabuka nko mu rwanda dufate muganda akunda kumva ati umuntu ye- umuntu ajabutse mu rwanda umuntu ajabutse mu rwanda ngo baramubuza ngo kujabuka ngo abantu bita imbonerakure gusa sindahagera muganga ndakunda kubyumva babivuga nyene nk'aba- hariho nk'abantu nzi babiri bashika kuri babiri babujije kujabuka kujabuka mu rwanda kuba babagiriza ngo bagiye ngo gu- ngo kwimenyereza ibintu bya gisirikare sinzi ko byoba binashoboka umva rero nayo kuzanga umutekano hagati mu gihugu mbona usa n'uwo- n'uwukwiye nyene nta nyambo ibura agahonzi niko bakunda kubivuga ego me murako Simba.
murakoze jonas reka ivyiyumviro n'ibibazo vyanyu tubihe abatumire reka dutangure kuri fabrice amour martin duga kwijambo
ego ku byerekeye ibyo cedric yariko aravuga birahambaye cyane rwose ntawoherera mu buhungiro canke areke ku- kwiyumvira igihugu ciwe nawe bari hanze Eh, je ndamaze imyaka ishika yaba mirongo ibiri mba hanze ariko naho umuntu yokorera hanze imuhira muri muhira nta ruti muhira nk'uko bavuga ati eh, umugani bavuga ati inyoni iguruka yisunga igiti ihagaze ko Eh, ariko twese tw'abarundi kandi nico gihugu c'amavuko turakunda ndahamagariye nanje abandi bantu bose bari hanze eh, ababishoboye kugira bashobore kuzotaha Eh, abafise ibikorwa bariko bakorera hanze vyene si- si bibi babikore ariko bashobora kugira n'ico bakoze iwabo umuntu yoshobora kuvuga akaba ico yofasha abari mu nshuti mu bagenzi mu kintu kijanye n'iterambere ari mu bintu by'uburimyi canke mu yandi maporojere yose
namwe mushana jado ni nziza ibibazo Oui, euh, n'ivyiyumviro vyashikirijwe na cedric na jonas Eh, cedric eh,
Oui, Cedric eh, na, eh, na Jonas ndabashimiye nivyo ivyo biganiro biko babera hanze muri yabushi byabereye hanze eh, muri yabusha mu bisanzwe eh, nta kintu cavuyemo mu bisanzwe nta nico byinshi mu bisanzwe tuvyita kuko tu- tuvyitezemo kuko eh, kuko kumwe twatanguye tubivuga nuko usanga hatumiye abantu bakeya nk'umuntu a- akita ngo ni sosiyete sivile afise nk'abantu batanu ugasanga ahubwo urabye muri rya shambu ryo muri arusha ugasanga ahubwo abazungu nibo buzuyemo umuntu aca yibaza none abo bantu baserukira abande bo kontre twebwe nka diaspora abarundi bari ufite experience turi mu bihugu tubona ngene demokarasi ahandi imeze turafise ikintu kinini twoterera mugabo ntitwigeze dutumirwa na rimwe ngo natwe tugire ico twe- twoterera nk'abantu tubona ah, iziri nk'intwaro zo hanze ziteye imbere za demokarasi ngene zigenda nicyo gituma rero twe tubona ko ijya arusha usanga itumira abantu tugwi tugwi tw'abantu eh, ibyo bintu sinibaza ko hari icyo byovamo turashyigikiye au contraire ibiganiro byoza nka birya byabaye mu gihugu cyose by'abarundi bose eh, n'abo bandi rero bari hanze ntibaze eh, tuyagire mu burundi mu gihugu cyacu dukunda twese kuko n'ingorane bavuga ko zihari ni ingorane z'uburundi nibaze mu burundi eh, tuyagire izo ngorane Eh, hari icyo bise ngo, eh, ba- ba- eh, ihari ngo fede rute de kayanza Eh, barabe tu- twese byashimiwe ko umukorona n'imigambwe yose iri eh, agreye burundi Eh, hanyuma nabo baze eh, twubake demokarasi Eh, kandi icyo nosaba ah, bene wacu ni uko mu bisanzwe demokarasi naho benshi bashize eh, kandi ah, u- uwutsinzwe ntibaca batsindira ahubwo eh, ni uko twokwiga twese abarundi ko u- u- u- u- u- imigambi yawe abarundi batayikunze wumva urisumeta niko demokarasi imeze hanyuma ukazo- ugasubira ukazo- uka- ukagerageza nko eh, mu- mu- mu yindi manda mugabo ntibice bija mu migere cyangwa ngo ngo nje ndahunze cyangwa reka ngerageze ibi ibyo ni ibintu dukwiriye vraiment dukwiriye Yego, me- eh, kwirinda kuko eh, abarundi bararushe twaciye muri byinshi Eh, mugabo icyo nobwira abariko baratwumvira ni uko vraiment ubu abarundi eh, batahukiwe n'izo ngorane ba- ba- ba- ubu barabona ibintu neza ngene bimeze Eh, n'abanyepolitike nibaza ko bazobandanya bababesha kuko barabona ukuri baraciye mu ngorane ah, ba- benshi be- bacu barapfuye abandi barajya mu ngorane zitandukanye Eh, nibaza rero ko eh, eh, ibintu byo kubesha ibinyoma ibiki byohagarara ahubwo ukazana imigambi yawe y'umugambwe wawe eh, abarundi ukawuha abarundi ukatwereka manifesto yawe agenda yawe kuvyerekeye uburimyi ukavyere- ukatwereka ivyerekeye ubutunzi eh, ihinguriro ivyerekeye amagara y'abantu ivyerekeye eh, eh, education hanyuma aba- aba- aba- abarundi bakugomwe bakavuha bakihitiramo amatora Eh, kandi ayo uronse yose ugashimira imana Eh, tubi- niyo nicyo kintu twokwiga uronse makenya ukisumeta eh? Ni- niko birira kugenda yego me tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean marie mwiriwe neza jean marie muratwumva Eh, gera telefone uvuge cyane ikibazo cyiyumviro
jewe ku nterano y'iwanje ni uko kugira bigende neza bice mu rutonde ariko akarere kategerezwa kuba kabifite n'ingufu ahandi ho ubwo hose izindi ngufu zivuye hehe na hehe ibiganiro byo mu Burundi bishobora kuzimbirwa akarere kimurukana so uravye hirya no hino aba bakuru b'ibihugu batwegereye nibo bategerezwa kubishiramo ingufu kugira leta yitabe na opozisiyo yitabe rino jean marie abarundi bavuga ko ah, mu gihe abarundi bonyine bo kwicarana ibibazo vya politike bafitaniye bitomara iminsi ibiri Ah, bo mwebwe mubavuga ko iki canke ayo makuru atangazwa n'abo barundi mubavuga ko iki
Eh, kwicarana ni kimwe mugabo adafite umuntu aba hanze ijisho abatera igisure ubona
M- murakoze jean marie reka duhe n'ijambo ezekiel ezekiel mwiriwe neza ezekiel muratwumva
igikome ndabumva mwiyo mwiriwe muri hehe
ndi mu rwanda mu rwanda akandi kazina ninde
naho arahiriwe duka ku ijambo ikibazo cy'imviro
Eh, je narashe iciyumviro nashaka kuvuga ku byereka abanyapolitiki hamwe na leta icyo nsaba ni uko ni uko abanyapolitiki bo- ibyo ibiganiro ko bobihagarika gusa bagasaba amakungu ibihano bitahava kubera ibihano iyo- iyo baguma babisaba biguma byerekeza kuri twebwe abanyagihugu nitwe bigirira nabi leta yoyo bajya bari ku butegetsi ntibashikira kuko nk'ubu nubwo bogenda mu gihugu nuko bo bibereye amahanga bagiye kuraba abamerewe nabi n'abanyagihugu ariko bajya bari ku butegetsi bimerewe neza hanyuma icyo nosaba leta nayo kugira ngo umutekano ugaruke neza n'abahunze bahunguke ni uko yohungura ni uko yokuraho imitahe bariya abantu bose ba ba- bagirizwa nyene ba- bagirizwa nyene ibijanye nyene n'ivyo gutemeraza ubutegetsi bose bakayivanaho impunzi zigahunguka hanyuma nabo ba- abo nabo abanyepolitike nabo bahunze bagaca bahunguka bahungutse bagaca baza kwitegurira amatora kuko n'ubundi ntibaguma biyumvira ngo ibyo iby'intore by'imfatakibanza jewe ico mbona nta nta kibanza bigifise kandi ubundi nubwo nubwo bogira ivyo by'intore by'imfatakibanza nyimba atabanwanyi bafise ntibotsinda umugambwe cnded kandi ubundi nubwo bovuga ati bagiye mu ma- bagiye mu matora bafise bafise abanwanyi ubundi bobatsinda rero ico mbona ni uko bo- twebwe boduha amahoro bajya kuguma batunyarana na bamwe bavuga ngo ngo twe tura- dukunda abanyagihugu ngo hamwe ngo dukunda abanyagihugu ibisanzwe nta rukundo badufitiye kuko baba badufitiye urukundo baba biyumvira ati mbega abanyagihugu dushaka amajwi babayeho gute Eh, bakareka kutwibuka hageze iyo hageze yuko tubatora
Mura- bashaka kuvuga murakoze ezekiel reka duhe ijambo abatumire bacu ah, dutangure kuri fabrice amour martin nishimwe duga ku ijambo ibibazo eka n'ibyiyumviro bishyikirijwe na jean marie na ezekiel
urumva sinafashe izina ry'uwa kabiri E- ezekiel no?
ezekere ego ezekere mpereye kuri basa n'abavuze bimwe mpereye kuri eh, jean marie eh, yavuze ko imishikiraniro ishobora kuba hakaba hari umuntu ashinze ijisho Eh, ariko je nibaza yuko hagati y'abavukanye byaba byiza ko baganira hagati yabo bagatorera umuti kidashoboka kandi bagahariranirana ico ni ico ni ikintu ciza ariko eh, nk'uko eh, leta y'u Burundi yabibikora yarasavye kenshi yarasavye abantu ko botaha hariho abatashe hariho ababivuyemwo bara- barasubirayo tu- bariko barakorana na leta eh, karorero kariho numva ntacobuza ko n'ubundi n'abandi bashoboye gutaha mugenda bagakorana hamwe na leta hama ikindi cerekeye eh, ivyo bihano ivyo bihano bisabwa musabira igihano mwene wanyu ukamusabira igihano ari wowe wokwiye ku- kumugwanira canke ku- kugira ico umufashije eh, ivyo naje ntabyo nshyigikiye na gatonya ntabyo nshyigikiye na gatonya kubera nk'uko yabivuze nta- nta rukundo ruba rukirimwo igihe uriko ushaka kwicisha inzara umuvukanyi kuko n'ubundi ico kintu uriko uramubuza kuronka nawe naco naco watwaye ntaco cakumariye atari kukurondera gusa ngo ngo reka tuyibure twese ngo je n'ubundi naje nigiriye ngo nawe nyene ngo arashaka ngo ngo ngo wabure iciza coba kuruta ni kuraba ikintu umariye mwene wanyu ari umunyagihugu ari mwere ari bavukanye canke mu ntara uvamwo ah- aho ahantu hose mwa musi ikintu muhuririra ko ceke ci Burundi ico nico gihambaye kuruta ibintu vyose bibaze yuko tworaba ahubwo kuraba ukuntu umwimbu woshobora kuduga mu gihugu c'u Burundi ico twofashamo ico umuntu wese afashamo kuko n'ahandi niba hageze amatora gusa iyo umuntu aje gutora kwitoza ngo abe perezida ikibanza c'umukuru w'igihugu ni kimwe ntituzobikwirwamo twese ibibanza vy'abashikiranganji ni mirongo ibiri ntizobikwirwamo twese igihambaye kuruta nico umuntu amariye bene wabo mu gace avamo gacimbira avamo ico amazeho ico nico gihambaye kuruta uko abantu bamerewe nibaze yuko uwo mutima rero twari dukwiye kurondera ku rutugu haba ibiganiro n'ibindi ikintu cose co- co- gishobora kuzana kugira habe eh, iterambere mu gihugu cojana kiraba ico umunyegihugu umwenegihugu ico yungukamwo ico aronkamwo Egome hama tukazi- tukagira tuka- tuka- tugateza imbere igihugu cacu Egome namwe jado kuri ivyo vyiyumviro bishikirijwe na eh, Jean-Marie na Ezekiel eh, Jean-Marie we akaba avuga ati ibiganiro ntibi- bikwiye guhagarara eka n'ibihano bivanweho eh, mu gihe eh, uyu ni eh, Ezekiel eh, Jean-Marie we yavuze ko bikenewe ko akarere kabigiramwo uruhare rukomeye cyane rwose kugira ngo abarundi bashobore kumvikana tugaha ijambo
yego nda- ndabashimiye contribution contribution zabo Eh, hariho uvuze ngo ngo kugira ngo ibiganiro ngo bigende neza canke ngo bihagarare ngo ngo nuko ngo abantu ngo imitahe eh, ya- ya- ya- iri hanze y'abakurikiranwaho amabi bakoze i burundi ngo ngo ihagarika Eh, i- ico ni ikibazo c'ubutungane ngaho nibaza ko dufise eh, leta leta mvyeyi Eh, nibaza ko nk'uko abafaransa bavuga ngo une faute avouée et moitié pardonnée Eh, baraje nibaze turabe amabi bakoze turabe eh, hanyuma pe- hari petetere aho bazogira ikigomwe bazotega n'ubutungane nyene bukora mugabo ntiwoca uvuga ngo umuntu yaturiye umuntu izuba riva eh, abantu badikije inganda ngo ngo bose ngo niko byoca bigenda ngo niko eh, ifo ko haba i- ikintu meme n'abuzukuru bacu bazogeneraho ko ubuzima bw'umuntu ari kati ihabwa Eh, ko umuntu atupa ku muntu izu- ijya ku muntu izuba ri- riva ngo a- atware ubuzima bwiwe gutyo Eh, mugabo we nibaza ko leta yacu ari imvyeyi ivyo byose murabamaze kubona ko na bamwe bako- baja mu migumuko bamwe barabeshwe murabona ko leta yacu yabagira ikigongwe ubu bari hanze bariko barakora ibikorwa vyabo nk'uko bisanzwe nabo bari hanze rero nabo niba- nibaze nibaze nabo eh, dufatanye kubaka igihugu tudunze tuduze ubu- ubu- ubu- eh, ubutunzi bw'igihugu cyacu eh, tureke guharurwa mu bihugu bavuga ngo ngo birakenye eh, natwe tu- tugire ijambo mu makungu demokarasi ubutunzi eh, n'ibindi Egome Eh, ba- tu- mm.
reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika turi kumwe kandi na reveriya mwiriwe neza
yiriwe Muri- murakomeye yego muri hiye reveriya
ndi mu karere k'ibiyaga bigari yego me akazina kawe k'ikirundi canke k'ikinyarwanda
ngenda ku mana ngenda kumana tuga kw'ijambo ikibazo c'imviro turiko tuvuga cane cane ku vyerekeye eh, ivyokorwa muri iki gihe ibiganiro ah, hagati y'abarundi vyarangiye bimaze eka vyaba ibiganiro vy'inshuro ya gatanu eh, vyabaye mu kiringo kirenga umwaka n'igice ariko akaba atakintu cavuyemwo tuga kw'ijambo ikibazo c'imviro
Eh, gica agomba kuvuga ni uko ibiganiro byabaye mm, akarere ka- nta nta kintu k- kabikozeho mu bisanzwe umuntu arabye n'abahuza bari bahengami- bari bahe- bahengamiye ubutegetsi kubera yaba ba- bari bafise ishyaka ryo guhuza abarundi I- imyaka ingahe itatu yose iheze ngo barimo barahuza abarundi ikibazo kiba caravuye mu nzira bara- baba barabahuje Eh, nagira mvuge ko abo bantuze abo batumire watumiye barimo baravuganya ngo mu mu burundi ngo hari umutekano hari twumva ngo hanaka hatowe ibiziga abantu banyurujwe by'ukuri iyo ni ya mvugo ya leta tumenyereye bavuga ngo ibintu ni byiza bimeze neza ariko nibabe bareka gu- gusi- kwa- kugira u- u- nibabe bareka kuvuga yuko ibintu ari byiza noneho abantu bahunze baba bagiye gutembera baba bahunze iki? cyangwa abantu barimo barapfa barimo bazira iki ntibicwa n'ubutegetsi kugira abantu ya- yaba ibyo bintu ari byiza abantu abantu impunzi ziba zaratashe ntibaba barinda kubahimiriza ngo batahe baba baratashe ariko ariko twe tubona iki- ntuzenya ikintu cisha aba- abarundi ni ububeshi bi- bashiramwo ububeshi gusa nta ntuzenya nta kuri bigera bavuga yaba bari ku butegetsi n'abandi nabo bumva ngo bari hanze twumva ari abavugizi ba leta nta Yego, me- nta kintu eh, twumva barimo Reverien- baravuga Rev- Reverien, muravuze ko umuhuza yari yegam- ya- yari ahengamiye ku butegetsi hariho ibintu vyemeza ayo makuru mushikirije
ukuri umuntu iyo arimo arabiraba nta kuntu umuhuza mukuru na wenyene yovuga ngo ahuza abarundi na wenyene iwe ikibazo kihari nta ku- umu- nta muntu yimena igihute bisanzwe Tura- umuntu arimo arabiraba turabona nyine yuko ibintu ata- atavyo yari ashoboye bari bakwiye kugira kubiha ubumwe bwa sabu akaba arico gifata ikibazo mu minwe baka- bagahuza abarundi bongera bona bishobora ariko akarere wapi nta kintu nta kintu babikoraho yego me reka Eh, duhene ijambo murakoze murakoze reka duhene ijambo madidi madidi mwiriwe neza
mwiriwe cyane Eh, irindi zina ninde
aha mperereye mu giteranyo ni muyinga muyinga ah, amazina yawe yandi Eh, izina ryawe twaronse ni madidi Banyi.
ryonyene
banyita barayandema majigi majidi
nkaba ndi mu giteranyi ahantu bita mu- ku mutumba wa kagugu yego me duga kwijambo ikibazo cyiyumviro
Eh, jewe ikibazo mbona ku byerekeye leta y'ubu ndabona ko ibi byo kwanga kujya mu biganiro ni ukushaka kujya n'injyane mu gihugu bivanye n'ukungene barashobora kwitangira ikintu mugabo ugasanga ntibagize iki bo ntibabibona ko bariko baritangira abarundi kayitwera urumva baba bakwiye kuja hamwe bakagira iki bakumviza ibiganiro kugira ngo baje bagenda bose ku murongo kugira ngo uburundi budoze ba- buhagaze neza
murakoze majidi reka duhe ijambo fabrice amour martin nishimwe eh, ku byiyumviro byashikirijwe na reverien nawe majidi Eh, duga ku ijambo Ego.
Mhm.
ego urumva ivyerekeye ko abantu bahunze kubera ata mutekano wari uhari nivyo ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutekano warahungabanye ivyo ntawo ntawo ntawo ntawo ntawo ntawo biharira kuko byarabonetse yuko eh, habayeho eh, ibintu byinshi mu mwaka ariko ubu ntitwokwirengagiza yuko umutekano wagarutse ko leta yashizeho inguvu nyinshi igakora uko bishobotse kugira umutekano ushobora kuko hariho abahunze batashe bamaze gutahuka ariko bose ntazotahukira rimwe kuko umuntu wese afise ukuntu eh, no mu kugenda ntibagiriye rimwe no mu gutahuka ntazotahukira rimwe nibaze yuko eh, bizoza bigenda bikurikirana ariko benshi baramaze gutaha hariho n'abandi wumva iyo umaze guhunga ukaja hanze twese twarabaye hanze twarahunze hari igihe usanga wamaze gutangura akazi imvo zo kuba hanze ziba zikiri z'umutekano zitazibaye izindi mvu ibyo byose nibwo turabitandukanya umuntu kugira kuko abari hanze bose ntibisigura ko bose ari impunzi Eh, nibaze ko ubu nyine umutekano hari kandi ibyo bataba biharira kuko abantu bari- bari baratembera ko ko- ko- ko- ko- uko bimeze ariko umurwi munini w'abarundi bari hanze eh, kenshi na kenshi usanga ari aba- ab'amakampi y'impunzi n'abahunze mu- bahungiye mu bindi bihugu batagira akazi
oya ibi- urumva ibyo biharuro by'umugwi munininya ega si bishasha Eh, u- tugarutse rero ku- tugarutse ku byo biharuro byerekeye bya diaspora ko n'ubundi ariyo turimo ni ukuvuga ko turi ibi- ibice ni ni bitandatu ku ijana by'abarundi bari hanze hariho hariho abari hanze eh, baba hanze hariho abari barahunze hariho ayo makambi yari ahari imbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, muri tanzania amakambi yari ahari urumva eh, ibyo ntiko- eh, biragoye kuvuga ngo ngo ni kubera ngo umutekano udahari muri uyu mwanya kuko hari abahunze nibyo navuze iyo umaze guhunga mu gutahuka ntimuta- nti- ntimufatira ingingo rimwe yo gutaha ariko urumva umutekano ntuvuga ngo ntuhari Eh,
Eh, ku ciyumviro cashikirijwe mu kanya gato cane gose amasegonda mirongo itatu ku ciyumviro cashikirijwe na reverien kivuga ko umuhuza yerekanye ko ah, eka ah, yegamiye ku ruhande rwa leta y'uburundi mu kivuga kwiki mu kanya gato
oya si ibyo ntaho bavuga ko bahengamiye ku- ku- ku- ku- kuri- ku- ku- ku gice ca leta ko n'ahandi na na leta mwabonye ko ititaze ko itashigikiye ahubwo yifata ariko ara- ariko ara- ariko ah, afise muri uyu mwanya rero nta ntawe kuvuga ko ari leta kuba ariko birabona ko atari byo
ego mereka namwe mushantahe jado mugire icyo muvuze kuri ibyo byo mu biro bibiri byashyikirijwe na reverien na majidi
yego murakoze Eh, nanjye icyo nubashyikiriza ni uko mu bisanzwe wavuze ngo ngo ngo aba bahuza ngo barahingamye ngo ku ruhande ngo rwa leta mu bisanzwe ukuri ntiguhishwa ukuri ntiguhishwa kuko ah, abo ba- aba- ah, ibyo bihugu byose bi- bi- bi- biriko bira- birahuza uburundi bose bafite ambasaderi i burundi bose barabona uku- eh, ukuri barabona ibintu ngene bihagaze ngene ibintu vyifashe eh, eh, eh, mu burundi Eh, a- a- amaretre de creance ya- y'ibihugu bitandukanye aguma baguma bazana bazana baza kandi benshi ugasanga bamwe bamwe bakiriwe hehe ruguru ruguru eh, ingozi Eh, iyo uciye rero mu ibarabara nta mabariyeri ahari eh, ukabona umutekano eh, ubu nabo nyine bara- bara- bara- barabona ko ukuri eh, kwa kwa kuri- kwa opozisiyo izo banga umuntu igihugu kirahiye kirahiye nabo bara- barabona ukuri ko eh, kudahishwa ko a- amahoro a- ari mu burundi Eh, nk'uko nawe ndabivuga usanga nk'uyu yavuze ngo twumva ngo abantu barapfa twumva wumva biterwa n'aho abyumva n'uwimwumvisha n'intumbero afise Eh, kugira ngo ndabivuza ndabivuga ni uko eh, ibihuha ibihuha aribyo biriko birica abantu aribyo bifatiye amaboko mu bwongo abantu bari mu makambi y'impunzi eh, si ukuvuga ngo ni politike ngo mbi eh, ngo ngo yo kwica cyangwa ibihuha nibyo biriko bira- bi- bi- bi- bigisibije Eh, twosaba rero ko eh, eh, imana yodufasha eh, abantu bakumva bakumviriza ibintu cyangwa nk'ubu ubonye ariko aravuga ngo twumva umwe umuntu ari- umuntu avuze petetre mwene wacu baramwishe mushiki wanjye baramwishe mugabo umuntu aza avuga ngo twumva twumva twumva akavuga experience veki Eh, kandi nabyo ari iby'ukuri mugabo turazi ko hari n'abandi bantu ba- bateye uburundi ba- baciye mu kayanza Eh, turazi ko hari abagerageje kudeta eh, afise nk'umwene wabo muri abo muri abo bapfuye afise ikigwanije ariko aragwana bumva ko nk'icyo kiba cyumvikane eh, abarundi ngo ba- bajya bakarabya Mm? Eh, ni- ni- nicyo rero nashaka ku- eh, kongera ko hanyuma Reka me- ubu- ubu igiteranyo mu giteranyo n'umwe majidi eh, nawe nyine ya- ya- yavuze ngo ngo ngo yumva ngo leta ngo ngo nzohava ngo bitere ngo injyane ngo kubera ngo ibiganiro ngo bitariko bira- birabandanya I- ifoko turaba tu- tuganira iki eh, tuganira iki nicyo nicyo gituma n'abahuza bi- bi- bitariko biraborohera kuko ukuri kuri ngaho ukuri kubonwa abanyagihugu eh, bigira eh, eh, ku mirimo yabo ya minsi yose eh, inzego zose zikora abantu baza gusenga eh, gusa noneho tuba turiko turaganira iki? ahubwo nibagaruke abo bari hanze eh, twubake igihugu eh, twubake eh, demokarasi eh, nk'uko nabivuze naho ibintu by'ibihuha eh, tubigwanye vraiment kuko eh, Yego, me- birateye isoni Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na ndikumana mwiriwe neza
mwiriwe muri hega ndikumana
yewe ndi mu gisagara cya bujumbura mugabo nkaba ntuye ku musaga ego me murafise ikibazo murafise icyiyumviro duga ku ijambo
rero ndafite ikibazo cyane cyane ah, kuri ibyo biganiro byahagaze Mhm.
Eh, jewe na cyane cyane ndiko ndaraba a- abantu bavuga yuko ngo mu gihugu ngo ngo ibiganiro bitahuke bize kubera mu gihugu mbega aho biza kubera mu gihugu binaniwe kubera hariya hanye biriko bihuzwa biriko bihuza leta nabo batavuga rumwe ubona umuti wo ubahe ahubwo bibaraye bafate amakungu afate cyane cyane ingingo ingingo zishobora kugondoza leta kugira ngo ishobore kujya mu biganiro hama bafata izo ngingo hanyuma leta nayo izobona yuko ata- ikiza atayikiva izoca ibona yuko intumbero ari ukujya mu biganiro hajya baravuga ngo ngo hajya inkoni ikubise mukeba mu birenze urugo naho yewe niko byagenze kugira ngo kugira ngo abo baze mu biganiro byagenze gute kuko babonye ko ingingo zifashwe zikomeye niko babonye ko ingingo zifashwe zikomeye bikarenze mu biganiro iki biganiro ibyo bintu bituma abo bose bahunze bahunguka yego rwanda abanyagihugu benshi ni tanzania uganda aho bose barakeneye ko baza kwibaka igihugu cyacu kubera igihugu cyacu ntigishobora kuvuga ngo hari umutekano kandi abandi bantu bari hanze mu ncamake rero ibiganiro leta ubu zitabe kandi zitabe ku nguvu ku nguvu ku nguvu nabo bawupoza bereke leta yuko bashoboye afate batangure ibitero ibitero biteza gutuma bose bajya mu bajya mu biganiro bafite icyo bitwaje ndikumana uri kusaba ko hatangura ibitero bitera igihugu cyawe cy'u Burundi
oya sibyo ariko ndasaba kugira ngo bashobore kugira kuza mu biganiro bwa mbere hende bicaye n'akazi bikomeye bikomeye bikomeye mu ntara zose biratera cyane cyane tuga bagaturira ibindi n'ibindi nicyo gituma rero bashobora kugira kwerekana yuko nabo bashoboye gufata irwanisho nabo bagatera ayo bateye tuzoshobora kuvuga ati abantu barakomeye hano natwe tuvugane murakoze ndikumana reka duhe n'ijambo erikiya erikiya muriwe neza
muriwe neza muriwe muri hega erikiya
yego turi muri tanzania yego izina ry'ikirundi ninde canke irindi zina duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro mu kanya gato
eh nagomba kuvuga
erikiya muratwumva duga ku ijambo
nagomba kuvuga ati abahunze none nta kuntu bashobora kugarukira iwacu mu burundi none eka natuma bisi mama wanje mugana nawe ntiyafite abana bakiri batoya ubwo ntawe ubacumbira na papa wanjye niyo nari urumva nkange tubayeho n'ibisubizo
murakoze erikiya reka duha ijambo fabrice amour martin nishimwe ku ku cyumba cyashyikirijwe na ndikumana duha ku ijambo na erikiya erikiya sinamwumvise ariko erikiya yasa n'ufise telefone mugoye cyane rwose yavuze umuryango wiwe uri hanze duha ku ijambo
urumva ikintu turaje ndikumana avuze ahubwo ndikumana numva ariko araguhumura kuko wewe aguma ashimikira ku bintu by'ingufu mwaragize neza mwanamubajije ati ubwo ni ukuvuga ibitero nibaza ko ikiganiro cy'uno munsi ariko ijyanye imishyikirano ariko ari kuganira none urumva wewe icyo azanye n'ikindi nibaza yuko kidahuye n'uno munsi urumva wewe akoze iby'ingufu ari byo byase mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko naho nyine bashatse gukoresha ingufu ntibyakunda nibaza yuko nta yindi nzira ihari muri iyi myaka atari inzira ya demokarasi abantu bose baba bifuza igice washyitse ko ari ku nyungu za politike ni guca mu matora ahubwo bose ntibitegure kugira amatora y'imyaka mirongo ibiri na mirongo ibiri ariho bashobora kugenda gutanga imigambi yabo hanyuma abenegihugu nabo abatore izi ngubu byose byarataye igihe si cyo gihe cy'uno munsi n'icyo cyo kurwana si iby'igihe byarataye igihe cyane rwose
murakoze fabrice amahoro martin reka duhe n'ijambo jado jado kuri icyo cyiyumviro cya ndikumana
icyiyumviro cya ndikumana je nanje sindagishimye kuko ari kumusaga kandi ariko aravugira nibaza ko yidegemvya ameze neza sinibaza ko ariko ko yishije ahantu arafise amahoro ahari twamusaba ahubwo ko yodufasha akabwira bene wabo abagenzi biwe ayo mahoro abona ahari ko ahari niba abakunda niba akunda n'igihugu ciwe ko atushira ibintu by'ingwano imbere kuko ivyo ariko aravuga ngo by'ingwano ngo ngo igondoza ngo ngo CNDD-FDD byarakozwe barabikoze mu Kayanza barabikoze baragerageje mu Cibitoke n'ubu n'ubu hari ibyo hari n'ivyo baba bashaka bategura mugabo nibaza ko ujyana bivuze ko abarundi bajya bakarabye icyo ushyira imbere rero ni ukuyaga kandi tukayaga ibiriho tukayaga dushyira hamwe kandi tukayagira i burundi kuko ni ingorane zacu z'i burundi z'abarundi miliyoni cumi n'imwe zose ziri mu burundi nk'uko nabivuze zibandanya ibikorwa byazo nibazane imigambwe yabo imigambi yabo batubwira kugira nabivuze ibyo bashaka kudushikiriza hanyuma tubagomwe abarundi bagomwe babatore mugabo yo kwama kubandanya babohera amaboko mu mugongo mu makambi y'impunzi si byiza aho bizodushikana ibintu by'ingwano ingwano urayitangura mugabo ingene ihera ntuzi ingene ihera abo yica turabona nko mu bongereza abagiye muri iraq abagiye muri afghanistan haraguye abongereza benshi rwose haraguye abanyamerika benshi rwose kandi tuvuga ko ari ibihugu dutura bihambaye bifite tekinoloji ndabona akanya kagiye mushiranije adore ka duhe n'ijambo apolinera apolinera mwiriwe neza mwaramutse mwiriwe mwiriwe neza muhiga apolinera muri atalanta atalanta akazina k'ikirundi ninde nshimira imana nshimira imana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndabona akanya kagiye ya ya icyumviro ni cyiza cy'uko ibyo ego numvise yuko abo agiza kubyerekeye iby'ibiganiro nibaza ko byumvikana ko ari byiza ko ibiganiro bibera mu gihugu amahoro arahari igihugu nk'ubu numvise avuze yuko ari gukoresha ingufu kandi akaba ari mu gihugu ahubwo ndabyumva neza bishya bigaragara yuko hariho abagifise umutima mubi w'ububisha nibaza yuko ibyo bintu byataye igihe aho igihugu kigeze ubu ngira ngo murabona ko abantu bidegembya abantu basigaye bagenda ijoro umutaga tangora nawe nyine ngira ngo arabibona kuko hari nibaza wumva bishya bigaragara yuko ahubwo ahari mugabo afise ikindi kintu ariko arategura ibyo twarabirenganye hageze aho tuja hamwe tukicara hamwe mu gihugu tukaganira tukitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma abafise imigambi myiza abanyagihugu bakabumva bakabumviriza bakabashyira ku butegetsi ubu iby'intambara byarahetse turumva rero bakwiye kubibuza imu bakajibundu intambara barayitangura mugabo ntuzi ingendo izohera
murakoze ya poliniera reka mushana fabrice amour martin mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe mugire icyo muvuze ku bishyikirijwe na poliniera
poliniere yagize neza dusa n'ababona ibintu kumwe ahubwo yashirikiye cyane rwose naramushimira nta yindi nzira n'imwe igisigaye atari inzira yerekeye ya demokarasi inzira y'amatora iterambere iterambere ni uko kuko n'ubundi n'igihugu kera cabayeho hariho intwaro z'igisirikare bagakomborana akaba ayo makudeta ariko byaraheze ntibishobora gusubira inyuma ubunye aho tugeze ni intwaro ya demokarasi ari guca amatora ushikirije imigambi yawe hama ugashimwa ugaseza ukaronka ico gihugu ukagitwara mu masegonda mirongo ibiri akamamwotera abanyapolitike bo ku mpande zose mu burundi
abanyapolitiki bo ku mpande zose bokora baraba ineza y'umunyagihugu ineza y'umuntu wese atari kuraba gusa ibyerekeye imvu cyangwa inyungu zawo bonyine namwe jado iterambere jado ni nziza namwe mugice kushirira na Apollinaire politike bari hanze bareke gufatira amaboko abandi barundi umugongo bazi mu Burundi barabe iyi draft yo mu Kayanza federute ya Kayanza tuyigendere ko dutegura amatora yo mu bibiri na mirongo ibiri ibintu by'amagaburanyama biciye nyuma utatsinze amatora cyangwa utagiye mu matora ibyo ni ibintu bitubwiza kwibagirwa bitakiriho nibaze mu burundi turabakunda abarundi barabakunda agahugu keza twese twubake igihugu cyacu dutere imbere mu by'ubutunzi n'ibindi nicyo ntushikiriza jado ni nziza ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radiyo ijwi ry'amerika nawe fabrice amour martin nishimwe turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro bagashikiriza n'ibibazo byabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi reka turashimiye na fatukarara yatunganije ikiganiro tukaba kandi dushimiye na enjeniyeri turabashimiye mwese kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya turabacira ku mayange y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc turashimiye